thank God as we don't come back. My name is Adiomo Akao. Now welcome and I welcome everybody to Family Things on the Formula International number one online radio station this morning. And I know they the house alone this morning. My people want to greet our, our listeners before we enter the cocoa. My people, I greet you now. Plenty, plenty. My name is Sandra Ikekwa. My country people, na me and our brother Oga Mike, the organic senator, on our weather. Yes, um, last week we tried to work on um, the topic using a, just one particular soil for your farming um, activities do you go feed do to take revitalize them? By this period the topic where would they take When we take today now preparation for farming season or the farming period preparation of soil and the revitalization of the soil what be the possible things It can be like say this one now swallow the topic of last week join and body so it go be a follow up or eh, a bigger umbrella because this one day a little larger we go look at some of the things when they make soil lost nutrient we go look at some of the activities of man when they make soil become toxic and then um, we look at possible ways to take help revitalize the soil and at the same time as you prepare your soil what are the type of things you should leave and the ones you should take give give away now maybe the thing the ways we want to attend to the topic today soil preparation and revitalization now be waiting we want uh, look at today you see First of all, we need to look at the proper definition of terms. What be preparation? Soil preparation has to be, say, I declare my land, I dey pack am, or to some people, I dey burn am. And then you dey remove storm. To some, you dey heap am. You dey cultivate as in respect to making ridges. And then you dey, uh, you carry, dey make the soil dey loose in such a way when e go fit take accept both the penetration of oxygen the, the seed and possible um, the things when you won't really they make use of so by the time you use all this put together go come help you dey with what they call soil preparation when you dey do soil preparation some people dey use machine heavy duty machines like bulldozers to clear their soil the land some dey use manual labour to clear the land like using human beings to use cutlasses and hoe to clear they all have advantages and disadvantages now in the course of preparing the soil, it gets your own challenges that we will talk today. <clears throat> in the cost of preparing the soil, you can make the soil lose some nutrient because of human activity. All that we go look at short briefly, and then uh, in case you now eventually need a better lecture, you will contact our number and then all our social media platform and then we'll be able to organize a training course for you so that you will get a proper knowledge about how to prepare your soil. So, Madam Ikekwa, your take on this topic? Well, my people, um, I greet you now again. Um, we dey talk about uh, soil preparation for as we know say na planting season na im we dey so now uh, we don harvest finish na plant we dey plant again new season for the year and uh, dey important make we know say we need to prepare our soil wey we wan take plant uh, na because of say people no learn something uh, that's why they dey always pay school fees uh, so many times when we say school fees you go make blunders as in errors for wetin you dey do you go think say maybe uh, the land wey you use no good or na enemy wey dey around na dey throw some people for the farm or uh, the seed wey you buy for market e no good but most times you no know, dey know say na the land when you put something when you no actually prepare na e get uh, problem which means na you be the problem because you no uh, know wetin you suppose do or you no do what you suppose do before you start to dey plant to prepare soil for planting uh, like my brother talk some people dem go clear their farm finish gather the dirty for inside the farm any area wey dem clear if dem clear one foot dem go gather am clear three foot dem go gather am then they go set fire put for inside the whole farm they go burn everything and as they dey burn am the whole farm e go burn reach ground everywhere they go burn everything some people no know say that kind thing wey they dey do like that e dey affect the soil wey dey take dey burn the whole ground where dem wan for plant e dey affect soil e good say if you wan clear your farm and you need to uh, burn or evacuate wetin you clear you go do am the proper way most times we dey advise if you must burn something when you clear pack am put for side of the farm no go put am no burn the whole farm finish because na wetin most people dey do you go dey pass some area now like uh, some uh, communities wey dey for when their farm dey near road go find out say the people because they dey prepare for planting they don put fire for their farm the farm go begin burn go burn from mr a farm go even go burn enter mr b farm then they go dey control am maybe that day a and b na e go clear bush a come put fire e go burn enter b own the thing go just dey spread dey go they go say they go burn bush they go burn ground with them, and na prepare dem dey prepare to plant o they go tell say go burn dem don clear finish They wan go burn am <laughs> but dis people no know say the thing wey they dey do dem dey cause harm to their soil na their system be that. o oh, they no see any wrong thing with am na their normal way of preparing soil be that. dem believe say in the process after they don burn some people go look for um snail <laughs> They go come go for snail farm uh, picking of snail or hunting of snail that uh, say because they don born na snail they go see plenty snail you know uh, things like that but these people when they do this thing consistently they no know say na bad system na error e be for them to dey do this kind thing and you see say over the years continuously they dey get the same result and they dey expect different results i no know that you understand yes, wetin i yes. they dey expect different results say ah i suppose get better yield but this over the years year by year they dey get the same result they dey complain they go blame am on their seed maybe they follow a buy seed this year they go say na the seed no good they go go another place go buy seed they go come dey complain they go even tell them say they no sabi or na the land just get bad luck na wetin e fit give be that so they don give up then eh, how they call am They don fall back to faith na so e suppose to be <laughs> and if dem fit get who tell dem say dis system na wrong system see how you suppose take do am you go discover say dis people go get better result the same hand wey dey do the farming e go get better result the same person wey follow buy the seed you go get better result but the only thing wey change na the way you take prepare the soil you know say last week we dey talk something about those wey dey use chemical yeah, fertilizer, fertilizer uh, chemical and all that things wey be say they need to take uh, improve um, uh, take care of uh, their uh, farm and we come discover say so many persons dey do the wrong thing continuously without them knowing say na the wrong thing dem dey do and e dey affect dem you know say we come use example say those wey dey use chemical spray their their grass to control grass for farm say dey dey put am inside soil where dem plant seed and we come discover say as the chemical dey enter the soil e dey suffocate the seed wey dey inside the soil and as dey suffocate the seed because the seed no fit waka comot for where e dey e go dey there e go affect that seed e go kill some e go deform some but the farmer go dey wonder say but this seed na better seed im plant but you no know say na that chemical wey im take control this, the weed, weed. na im affect seed wey dey ground so we come talk say chemical Now one thing wen e be say e dey affect soil e dey affect seed wey dey ground say no be the best way to take control weed no be the best way to take control weed for farm say e better say dem clear am comot than applying that chemical because a disadvantage dey when you dey use chemical we come even see talk say some people when dey use that chemical they don blame the people wey dey follow buy seed say na their seed no good that's why e no yield well but dem no know say na wetin dey take control the weed na e affect their their their their produce when e no yield as e suppose to take it. na so e be for soil preparation too say when you burn your farm you burn am finish all the the the nutrient wey the soil get you don destroy all you dey expect say make e come get power how e wan take get up e go need to take longer time again for am to recover but some inside that burning na so dem go begin dig hole dey begin plant something dem no know say the soil don lose power make e no be like say let me one dey studio my brother um, my senator still dey here. thank you organic senator as you take lis ten to madam sandra ikekwa this morning uh, what be your take on this matter before we go into you know we don talk about the issue of land preparation and. Um, uh, no, what we really did work on now now land preparation and revitalization. She don't discuss a lot about the issue of how some people they do clearing Why in the course of preparing they will just set fire for the whole land instead of moving some of these things to the side and then of the farm thereafter you feed do what you want to So I beg, uh, what will be your take before we enter some of these small small questions when we get for here? Well, you know, say for Nigeria, we like sharp sharp. Uh-huh. <laughs> sharp sharp na e dey cause all those things i wan make i do am now now at the end of the day you wetin you say you wan prepare you go end up destroying the thing then e go come dey cause problem several times i don make this statement here if you dey go towards upper ekenwan road those who gbinne side you go see plantain where fire don enter na that rain wey fall that day so na e come be like say some of dem come dey get their green come be like say they dey come up back again so if you look am eh to prepare this thing take your time do wetin you wan do do the clearing burning of your farm no be clearing be that one that one no be clearing even better make you clear am leave am like that sef leave the leaf everywhere you clear leave am for the farm make sun dry am put there make e decay put mm. down make you even burn am mm. but most of dem no know about this but we dey tell una now those of una never know e better make you clear even though na workers you dey pay as dem clear am just tell dem say no pack am leave am so that sun go hit am e go dry there go decay mix that one na another manure for the soil another thing we need to stop to do because i see somebody that was um, before rain stop that time he first for plant cassava the place dey bushy so he just plant cassava put e no clear am o after i plant cassava finish after like two three days come use chemical pump am ah now come meet am ah, say why you dey he say come tell me say he just wan teach me new side see see now i say which teach tell am say wetin you dey do so dey wrong after i don plant the cassava e come spray everything mm. now all the grass dey come die mm. you don forget say even the cassava you plant now mm. e don carry the chemical too exactly. too e exactly dey in after like one week dey go two weeks i con dey pass there three weeks i con say cassava don dey grow yes if you look am na sharp sharp way o oh, e fast mm. but e no good at all the seed no dey breathe well even though you like think say you fit not eat am maybe you sell am to person that same garri fit come back to you when you go buy na the truth be that so all those patterns stop to more we stop to dey use am even now they get some uh, liquid uh, organic fertilizer now if you no wan use our normal uh, fowl shit and uh, fowl pupu and uh, cow pupu if you no wan use those two e get the organic one they no pay me me advertise their product so i no go fit call name here use am sprinkle your farm you get good yield in as much as we farmers for this country we stop all those burning burning our yield go increase and at the end of the day we go enjoy am una well done. Okay, thank you very much. As uh, we don't do some small, small cautioning, and actually, when you look at it, the soil, the moment you do burning, they do what we call evaporation of nutrients from the soil, and it really um, there are some agents of soil loosener wetin dey normally dey pass through in between the soil to make sure say loosen the earth for proper flow of water and nutrient you dey kill this same agent normally like earthworm dey get very very important to the soil but because you no get the knowledge on soil usage you go go dey create problem for the same soil where you wan still go put food where you wan eat well uh, today now if we know say through these things we dey kill our soil and through this thing our soil dey lose nutrients sometimes many of us no know say in the course of application of chemical like fertilizer or normal herbicide we dey make the soil become more acidic now when the soil becomes too acidic it affects the productivity of the crops it dey affect the way that they, they yield it dey affect the harvest bringing all of that together now wetin be the way natural methods organic ways wey we go fit take revitalize a soil when the acid nature is very high because most of our farmers know they run tests on soil in fact ninety percent of the farmers we have know they run tests on soil and so we just feel like maybe we pump them with chemicals so what is your take on that what are the natural ways wey we will take revitalize the soil for our farmers. well my people eh, like we dey talk say the chemicals or burning wey we dey burn our farmland e dey damage the soil because make we think am soil e dey breathe e dey breathe in e dey take e dey breathe so when those chemicals enter or you put fire e go be like say you you suffocate the soil you suffocate am and where suffocation dey life no dey survive for where suffocation dey take for example you go flit inside room you dey inside the room how you dey feel if you no comot for there you fit delete because e go suffocate you so just like you dey inside room when you flit you no dey comfortable na so seed wey dey inside ground when you pour chemical dey fail and because e no fit comot for there the thing dey suffocate am e dey affect im e yield so when we don do mistake with this kind thing go spray chemical for our farm or we go burn our farm our land wey we wan for do farming how we go take make sure say this thing fit come alive so that we go fit use am take plant or wetin we plant for there go fit yield well for us na for us to apply organic manure organic manure na waste product from poultry poultry waste and this poultry waste e dey contain the poo poo of the poultry or fowl and their food remnant na im the thing dey mix with so you go need to apply am for your farmland you go need to spray am for your farmland so that the thing you go allow am dry enter ground for the farmland so that when you start to dey till the ground or ridge everything go miss out go miss together e go be like say e reduce the acidic level of the the land so that seed go fit dey comfortable for that place so you go need to apply this poultry waste on your land if the land na where you first harvest things like cassava and the yam you know say you dey dig deep inside soil to harvest such things then you fit bury these things inside those holes so that e go dey settled inside ground then when you come start after you don allow am dry up the thing don already rest for the soil then when that rain go come fall put the thing go mix well so that when you start your ridges or you start your tilling anything how you wan take plant those things wey you put they don already serve as uh, base for your planting e don reduce that uh, uh, dead soil when already dey exist for there so e don already add nutrient to the soil so that e go fit uh, make your produce uh, come up well. Now, one of the ways. And um, another way when we see also take the help of uh, soil like that, we say, <coughs> when you fit take improve on your soil. When you clear your grasses, anytime you clear your grasses, they gather am gather the grass they put for under where you for plant gather the grass when you clear put for as in let am dey die yeah. melt mm -hmm. enter the soil not just burn am clear am let am melt enter the ground because na nutrient e dey add to the soil so. make, make I even from that my even from that very part okay. add something to what you are just saying. Sorry, say I break you, but I think it's a very important point that you they make. Many of us know they know say fertilizer dey our farm we dey carry money go buy yes you know the grass is wey you get for farm mm. if you get for instance as a farmer it's not a crime if you get drums for inside your farm when i mean drum for instance you get awolowo leaf plenty mm. because na you clear arrange the way you can cut them the leaf put them into your drums all other grasses apart from the tongues when go affect your hands put all of them into your drums soak them with water leave them to ferment after a while e go be like say dem dey produce odour for your farm abi yes wear gloves remove all the grasses from their water, the water will turn greenish. When the water turn greenish, you've gotten one of the best organic fertilizer. That one a blood blood tonic for soil. Complete blood. Mm-hmm. <laughs> Thank you, Madam Kekwa. now blood, blood tonic, for soil. Blood tonic for soil. Now, As you return the water back to your soil, now blood tonic. You wake the soil up. One all the organisms when they the soil when they do activities to revitalize the soil will be alive and healthy two it return the proper oxygen back to your soil three it helps your soil to get proper loosening but many go just set fire everything chemical chemical may they spray may they spray you they introduce you know god have a reason why e dey let some farms get a particular every soil had different type of grasses when they grow but farmers quick action farmers no dey quick notice the original grass they met in their farm dey relocate. my brother you know say na this our program don open many farmers eyes. e dey relocate be like say you no understand e don open many farmers eyes o. Oh many farmers wey be say dem no know any other way to uh, clear their farm na just to put fire dem go gather all the timber wey dem cut the wood dem wey dem cut gather everything dem go burn everything after dem don burn finish you see the neighbor go follow go farm go gather all the firewood dem go gather firewood. somebody make one statement one day he say why corn and cassava and yam dey grow well well for where ashes dey <laughs> they asked me the question. I use 30 minutes take laugh. I can ask her one question. I say, why the person went drink beer, not the guy diabetes that day. <laughs> I say, what do you mean? I say, yes. He said, because they don't discover, say, most places where they gather refuge put for farm born. that place the cassava the yam and the corn They always dey green now i ask am i say yes e dey dey green after that day repeat the planting may you see whether i go green after the harvest repeat the planting He say, eh, eh, eh, mind no dey dey to repeat the plan. I say this one now, go gather refuge, burn them, plant there. After you harvest that one, plant again. Your answer, you will find it by yourself. Because even if I lecture you on it, you will say, make the talk say too no. I say, but you will get the answer by yourself. I say the same way when the man when they drink beer no dey get dysentery but diabetes go later accompany am for all the days of him life but the one wey drink mineral go get dysentery but he and diabetes no be they no near each other na so e be He say ah ah me dey speak in riddles i say you no know beer He say no beer you no dey drink He say e dey drink why you come dey say you no know beer and mineral you see if you plant in a place where you've born refuge that first time e go dey okay why because the particles of those things you born dey still dey at the top soil but they go later return back to become acid to your soil two things dey possible there with first of all you create heat when e evaporate the original nutrient and then the soil undergo a formation with a reaction of the ultraviolet rays wey we dey call sun e don create another chemical just the same way chlorine and polymer wey dey take do cellophane and uh, what do you call it? Uh, can water bottle. Mm-hmm. When they react with sun, create a chemical inside the water. When you buy that water, when sun don't beat drink, you will not be having issue with gradual developing cancer without knowing. Na so e be for you. Na the man come say, "Hey, Oga, I don submit." he said, Because when you plant pepper, where it stay longer than all these ones, pepper stay longer in farm than any other crop. Most especially all shrub crops like pepper. Pepper and shrub. When you plant pepper for places like that, after the first time when e ripe e no dey regenerate again e dey die na the man say na true because this time around the original chemical wey you form for there by yourself na im dey work now so my people to those of us what do you need to do to revitalize your soil oga mike don't mention one thing he say there is liquid organic fertilizer madam ikekwa discussed the issue of using poultry waste I just we just gave you a new one in addition now. Soaking your grasses to develop your own organic. And we know everyone look at uh, say e get wetin we dey call compost manure. Yes. Compost manure. You feel use them take revitalize your soil. But that one to me, you need to pay me. You go pay us for this office to take teach you how to do compost manure. Uh, because we fit train you on compost manure and you go get uh, get am right and you will never need to use anything to plant your vegetable your root and tuber crops and all of that but in all of this wrong application of everything can still create damage for crops so oga okay, mike i know say you get wetin you wan talk before we enter our greek news. well um, the truth be say as mo especially most of us who we dey farm near our house like where we get garden you suppose to get where you dey store things wey you go fit use like for example na your this where you dey throway where you dey gather dirty before you farm you go ga remove the dirty for the top gather that sand spread am on top your garden then you plant there The another way you fit still plant you fit still plant uh, all these creeping crops crops yeah like so, potato yeah so that when you potato. harvest am the leaves yeah you still use am take fertilize your soil your own soil potato uh, beans beans watermelon melon uh, ginger exactly so these crops will help you so to fertilize you your soil all these things na wetin you fit on your own use then you fit still maybe those of na where dey live near uh, you know say near where una dey refuse to park una gutter you fit on your own help dem park am use am do environmental once you park those sewage so once you park am spray am for your farm before planting i know say when you don plant o oh, may you no go turn am put for your crops your ugu wey you know say you wan eat put am before you plant so that everything go take form and go come act as manure for your crops before dem begin dey grow let me let us add another one to it many of us we no dey know say you fit use you see people dey plant moringa for houses dey say moringa moringa moringa for this moringa for that mm-hmm. but in my research that we have been doing The Moriga is not just for head. Moriga helps your soil to revitalize faster for all shrub crops. Moriga, where you see, so if you use them as garden, when they leave, they drop for ground. Leave it. They pray say, in fact, sometime cut all of them, put them in your row in the, in, the, in your farm, spread the leaves on your farm, make rain beat them you don't wake your soil again. Then there is another thing we want quickly talk before we enter. To those of us when they use heavy duty machines to clear our soil, tractors are very good. But when you are using a bulldozer, I have a, a question for you. The nutrients on your soil are they on the first layer, what you call topsoil? or the second and third layer. Bulldozers scrape away your first layer. Hmm. but it can open a very large one of the advantages that it can open large expanse of land for you but it's going to open you to the use of fertilizer why because it goes sweep away all your nutrients topsoil is where you have decay materials na make an idea the nutrient of every plant when plant they take na there day, dey when rain fall na from there they gradually they go down for the root to pick all the crops where we dey plant none of their root root dey go below first to second and third layer of the soil Is e that possible. no no. if yam dey go beyond beyond first layer that mean say na excavator we for take dey uproot yam if cassava dey go below first layer na excavating machine wey dey dig gutter na we for take dey dig our cassava but one thing with tractor it e dey mix the top and the second layer together which means e helps to turn the nutrient for proper usage this na one angle where tractor usage dey better for those when dey use tractor dey plow the soil dey better than those when dey use bulldozer d8 to push down trees and all of those to scrape the soil you know i remember one year when edo state government say they use one hundred million naira take do farm and corn no come out from there to even build to even do uh, what do they call am fowl feed. <laughs> i check that sobe farm i check all the i find out say they use bulldozer clear everywhere but after they uh, they finish planting the corn was yellow <laughs> even when the minister of agriculture was the supervisor, counselor on the matter <laughs> why because to them, for you to do you know practical matter and na dey do theory they no be friends Oh. Yes. You fit clear white, but you've don't scrape away the nutrient your crops need. Therefore, for people when they constantly they push for mechanized farming, it's good though, but now they encourage the use of this fertilizer that creates acidic soil for the for us. Well, my people, when I know what I come out, because we'll come back, we'll go into our Greek news. Yeah, the land is green and it's very, very green. Nigeria is blessed. That is why when Banga fall from school, Skurem out, it e go germinate and it e go start to They give the owner of the farm good palm nuts. Yes, land is green. We just need to take proper advantage of it and use it in the right direction. God know why I drop Nigerians or this this Nigeria land, but make we look facer from the right angle. We go get Nigeria right. Yeah, one of the first um, agric news uh, what we get for here today say e got one group What dem they call fuelage e don set to partner with ondo state government on what they call tree planting exercise fuelage they're going into um, they're going into removal of trees cutting down and replanting to make sure there is no deforestation but now they don finally partner na dem suppose be the umbrella body for wetin we dey call motor saw operators <laughs> when they use motor saw dey saw down wood for forest and so they say they don partner with ondo state government on tree planting so that every tree you cut down you must make sure another new one dey spring up beside am so that they will be over the years they will be constant trees to get from the forest. Uh, adequate knowledge on soil usage. They say now in the, the major crisis when farmers they face exactly the major issues where will they face for here. Uh, Miss, NIS get one agric uh, Nigeria Institute for Science for Soil Science, Nigeria National Institute for Soil Science. the oga now dey talk this one say e good make nigeria farmers get adequate knowledge on the soil how to do wetin we dey call sustainable use without devaluation say this the oga of national institute for soil science im talk say if all our soil users know how to prevent the soil from losing nutrients there will not be need for fertilizer as if say we know say this one go come today okay. when we pick this so eh, it, it don go in line with mm. our topic this morning uh, e get one group one ngo wey dey call home earth home of mother earth foundation They say today, when it be the second day of the month of March 2023 or 2022, sorry. <laughs> I don't do election. Fast forward. Fast forward no, uh, because they first to win election. <laughs> say that they do training on how to do what they call visual video farming. That is how you go feed do what they call visual and video training for farmers and at the same time how do they do uh, what do they call uh, all these people when they work out from farm to farm to train farmers uh uh, extension workers mm. how they go extension workers go fit they do use pictorial materials they train farmers so today them they train people when they feel say on advocacy program to take check and train so that they can in turn train more farmers. And the program they continue today, go continue today till tomorrow before they finish them. Uh, National Agricultural Land Development Authority don't empower 300 rehabilitated drug addicts, women and youth for inside Kano State. They say they need to do them as their own part to contribute so that make this if this 300 enter agriculture instead of being addicted to drugs they go fit make sure they, it e go turn their ability to become useful on food production uh, national agricultural land development authority na dem do this empowerment na dem empower about 300 uh, drug uh, re rehabilitated addicted people for both men and youth. I mean women and youth in Fok inside Kano State. Now this one may be what we go take from our Greek news platform this morning. Uh, Madam Sandra, I know say a lot day where you still get to talk. For instance, I, I as as the matter day, I dey see so many people. They e get to a point where I told you say I am back on one journey recently uh, I pass one village, enter from there, reach Sobe, from there, enter Atoruro community, enter different villages, come out from Sabogidaura, move again uh, for Edo before we could travel. So if I could travel, come meet you now. Then mm-hmm. I do and reach, enter Ondo or War, all of that environment, Ikmele. Ishwa. Eh, I can't do that survey round on the use of fire. I can't discover, say, part of Edo State when they produce from there to Onwa, when they produce the large, let me just say, large pro- producer of um, plantain. Then they get one habit. When the office say plantain, don't they? Oh, people go just set fire put they go just burn them, burn them. dem fit say when rain drop all of them go come spring up again you do you see that as the best approach to expand your plantain farm. Hmm. my brother no be the best approach o oh. because at times me go even dey think say na mistake fire take enter those place mm -hmm. na the truth o oh. if i see such farms i dey think say maybe na mistake fire take enter. two possibilities but from my check two things now i discover some the owner go deliberately burn the farm say no go fit clear say when rain fall all of them go spring up and they will get more suckers another part herdsmen go set fire say when grasses are growing their cow go get go get grasses to eat Okay. but is this the best way to make not be the best way not be the best way because if you just like you ask me now not be the best way you go discover say um some this fire wey dem dey put so e dey affect their production unknowingly to them e dey affect them unknowingly to them the few suckers wey dem dey celebrate say ah i don get uh, <laughs> sucker o oh, i don get plantain as ah, e reach my farm those few dem dey celebrate dey suppose get more than that yield every year but because of the way dey take dey Um, um, approach am approach am e dey affect their yield but dem no know so the success wey dem think say dem get now wey dem dey celebrate dem dey bigger than that na only dem dey limit themselves by their approach if dem do the right thing you know say like you talk we dey like fast fast things na laziness be the problem o we dey feel say sharp sharp sharp sharp mm-mm. sacrifice that time and do the thing the way e suppose dey. okay. na just time. yeah. time you know energy na just time but the benefit e go dey more for you for example plantation you just put fire both the one wey don already dey the sucker don already shoot out e go burn yeah the one wey dey come up fresh one e go burn fine you had you don do your harvest and you feel say since you don already harvest so for new ones to come out time wey you take cut trim and do all that make you put fire make you finish am once you go destroy even the new ones wey dey come up go destroy them. so when they dey come up now, they wan start afresh those ones wey don already come out before dem don already die because e no compulsory say all your plantain you go harvest am once. and it's not supposed to be e harvested once so. in a farm. e no suppose to be so. otherwise your money. na your continuous income, harvest e dey be. your income no suppose e suppose, suppose yes. be continuous. yes because once you plant plantain you no know dey tell you say come plant me again only in the spread dey go. for ten oh years for ten years. only in the spread dey go so where you harvest take your time trim the place take care of the place then allow the ones wey dey come up come up as you harvest trim maintain the na main ten ance na plantain dey need and the main ten ance no pass for you to trim. Yeah cut off the stems trim them. no the plantain leaves. yes the leaves. they always embrace and, the truck. yes and the ones you wey you harvest wey you cut down. let breeze yes allow them allow air and allow space. just allow because they dey always dey come up they dey always dey come up the clearing no dey hard because na just in between just normal thing one person fit even go through how many just dey do am dey go na your work wey you dey do because even on on on a weekly basis you fit dey harvest even to two weeks you fit dey harvest because the one wey no strong wey you come this week you fit come next week you see say e don strong, don strong. If, you cut am down if care is not taken e don dey ripe yes dey you and if care is not taken the real owner fit don still help you harvest am. <laughs> so no, not be so not just not dey conclude say eh i go do my harvest you reach there you cut down everything go see some some some plantain wey dem carry for back wen see dey suck breast dem go cut am down e never strong you go allow everything mature who you blame na people dey buy am cut the matured ones leave the ones for for for for up madam ekeko how so plantain dey suck breast <laughs> eh that's e never strong e still small na baby plantain so you go feel say because you wan go do harvest so that you go fit put fire say uh, rain wan fall so that when rain fall as if say na na na na na soil when you dey plant you no dey once you plant plantation you no dey replant e dey spread yeah i i fit give you example the one the one when i plant na two i put for ground i know say the first one wey come out somebody go harvest am wey i no give the, the, but as we the speak second owner. the second owner as we speak now almost five or four don shoot out. from there from there the se the other one never strong finish now but almost four don already shoot out from that place now when don already dey go up rain don fall put now e don dey eh, spread dey e go. e don dey burst. so let me come tell myself so you plant two sucker now very soon na ten harvest you go dey get for only two when you plant you understand so na so plantain be wetin i need to do when i come that day i just uh, tell somebody help me trim off this thing i no say put fire because they don cut the plantain trim am off i say cut am pass remove am carry am comot trim am off so that new one go fit come out Uh, Mr. Mike, uh, Oga Mike, I know so you get uh, uh, on this same issue of plantain burning and the way uh, either sometimes we won't harvest cassava because it is high bush. We we'll first set fire put before we start harvest. yes, because now waiting most of our farmers they practice. So what I mean, how do you see it? When I know say I go replant this soil, what be your take? because yeah. it dey among our practice you know, a say lot. this uh, habit of uh, sharp sharp make i do something quick quick we have to stop am. now you dey you wan harvest cassava you dey roast am na roasted cassava you wan eat. <laughs> i mean it's uncalled for garri you don dey prepare am already you don already dey fry am before you bring am out <laughs> go arrange am and you know say e dey change the colour of garri exactly e dey make am no get starch so if you look am make we try because if you even e get when i notice say like when especially when rain just dey wan stop once you shake am you pull am e don comot no be wetin you dey struggle with even plantain make we allow plantain dey strong if you go market at times i go dey wonder how people go dey rush am wetin you dey rush inside for wetin no strong i come dey remember those days when we dey eat plantain you know say you eat plantain now na plan na im we dey eat the, the thing no dey no dey <laughs> okay because e dey surprise me so make we dey always dey patient this habit of uh, sharp sharp sharp sharp make we stop am so that at least things go dey okay for us. Okay, my people, this na farm meetings on a four minute national online radio station this morning, and wetin we dey listen to na soil preparation and revitalization, possible dangers when farmers dey pose to soil, and because many of us no really know wetin we go fit do to take uh, help the soil, we damage it thinking say we dey help ourselves. Um, before I continue, my people time don't work. Ah. May you greet our people, Madam Kekwa, before you work out come off for studio this morning. Well, my people, um, una don hear wetin we talk this uh, morning concerning farm uh, issue. How to dey prepare our soil? They say na wetin person come eye I nine mates do pass Yes o, because of say uh, wetin we no know uh, na oyibo they call them ignorant and uh, we they always learn unlearn and relearn so the ones wey you don first know before we don find out say from wetin we talk now you go know where the problem dey so as you don learn now you go unlearn and then relearn my name na sandra kekwasa oga mike well my country pipo na me una brother oga mike the organic senator una well done. Uh, before e go back for a plenary today e go go do voting on how to make sure nigeria go dey control fire for inside bush um, so that we no go dey pollute both the air and the soil at the same time uh, but you see one funny thing to those wey get planting plantation to those of them when you the best way plantain one sucker of plantain can regenerate itself for 10 years and give you more than more than 90% of your own original self if only you know what to do. If you even want to do soccer sale, you fit come i go we go we go do training for you ordinary cellophane wey you dey see for house get a good bag bring it closer to the sucker you just planted last two months you can get ten suckers from it within a period of two months so why are you thinking burning is the only option to those of us when they always set fire for everything i won't make you understand you the alter the nutrient of your soil and the quality of your product. To those of us when they use chemical to take control weed, you they suffocate your soil and they reduce your yield, and at the same time they create problem for your own health. It may not come up that day. Accumulative issues they boil down to challenges, and when challenges are not properly cared for, they become a problem, and when they are not, when problem cannot be handled, it turned out to become crisis. And when a crisis erupts in the human body system, it leads to the collapse of the person. Eventually, death is the only answer. I therefore pray this morning, make our farmers learn so that we will not be farming death instead of us to farm joy. Until we go to hear ourselves again, my people. My name is Adio Moakao. If you train a farmer, you will feed a nation. I welcome you again to this program. More than no work I come out because the program Family Matter, they on the way. to you this month. No, wait up. Though my heart is aching, I got a word and I won't let go.